iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere itariki icyenda z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na oriyani tangishaka ataramije ibiganiro byo muri kino gitondo kaze mwese ubuyobozi bwaberaho kwirirwa bwica abantu mu gitondo bukageza ku mugoroba perezida akifungirana aho yifungiranye ntawe uzahaba ntawe umuvugisha ayobora atabara umuntu yoza azanye ikinyoma kihishe nk'icyo murumva ko ari kwagutse akaranga twebwe nk'abarundi turashobora kujyamo turashobora guta akaranga cyangwa dute ubupfasoni ari ibintu bitagira ifatiro uwa mbere yari perezida w'u rwanda paul kagame avuga ku bibazo by'umutekano mu burundi uwa kabiri nawe yari wili nyamitwe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yishyura ku byo perezida paul kagame yavuze ni mu makuru yo mu biyaga binini mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashyikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu aloyize bigirimana aloyize
mwaramutse oriyane mwaramutse kandi namwe bakunze b'ijwi rya amerika abanyaburaya bari mu buruhuko mu gisagara cya sheke muri misiri baratanguye gusubira mu bihugu byabo inyuma yaho ya ndege y'uburusiya metrojete a amajana atatu na mirongo ibiri n'imwe igiriye isanganya mu mpera z'ukwezi kw'icumi kurangiye sekeretere ajejwe ububanyi n'amahanga w'ubwongereza philip hammond yamenyesheje ejo kuwa mungu haheze ko abanyagihugu b'abongereza bashika ibihumbi bitanu bazoba bamaze kuva ku nkengera z'ikiyaga gitukura aho ni muri misiri abategetsi baserukira ubwongereza muri misiri nabo bamenyesha ko intambuko bafashe ari ukugira basubize abanyagihugu babo mu gihugu cyabo amahoro perezida vladimir Putin w'urusiya nawe yatanze itegeko mu ndwi irangiye ko ryo korohereza abarusiya bagiye gutembera muri misiri kugira batahuke muri icyo gihugu amahoro icegera cy'umushikiranganji wa mbere w'uburusiya arkadi volkovich yavuze ku munsi wa gatandatu nawe ko abarusiya bashika ibihumbi mirongo umunani ari bo bariko baragendera igihugu cya misiri ejo kwimana abategetsi b'icyo gihugu kandi cy'uburusiya bamenyesha ko abashika ibihumbi cumi n'umwe bamaze gutahuka amahoro mu gihugu cya sierra leone mu mpera z'indwi hirangiye cyari mu birori byo kwigina iranduranwa n'imizi y'ikiza cy'indwara ya ebola yari imaze iminsi ihitana icyo gihugu sierra leone rero gushika ubu kivugwa nk'igihugu kitarangwamwo uwo mugera ivyo birori vyahimbajwe mu gihugu cyose mu gihe abarokotse baronse akaryo ko kwibuka abo ico kiza cahitanye nk'uko bimenyeshwa na Mustafa Koroma umuforoma ku bitaro by'ahitwa Konaf aho ni muri Sierra Leone avuga yuko abakozi bakora bakora muri mu bitaro barenga amajana abiri hamwe n'abaganga cumi n'umwe aribo bahitanywe n'ico kiza muri ico gihugu rero ca Sierra Leone nta abantu bashika ibihumbi bine nibo bagize ingaruka mbi z'amagara yabo nko kugira ububabare mu yunganiro ry'amagufa hamwe n'ingorane z'amaso bitewe n'ikiza cya ebola gihitiyeyo muri israel abategetsi ba israel bamenyesha ko ejo ku munsi w'imana umunyepalestina yari atwaye imodoka yayitumbereje mu kagwi k'abanyisirayeli akomeretsa abashika batatu abapolisi bari aho hafi yaho baciye bamurasa aca arasandaba ibyo byabereye mu ntara ya west bank ubwo bugizi bwa nabi buje bwiyongera ku bundi bumaze ukwezi kurenga hagati y'abanyepalestina n'abanyisirayeli tukiri ku makuru avugwa kuri israel minisitiri wa mbere wa israel benjamin netanyahu kuri uyu wa mbere ategekanya kubonana na perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika mu biro vyiwe hano i washington bimwe mu byo abo bategetsi bazovugana harimo ibijanye n'ubwo bwicanyi bumaze indwi zishika zitandatu bw'iyi nkumbi hagati y'abanyepalestina n'abanye-israeli n'ingene urwo ruhagarara rwohera ibiganiro hagati y'abategetsi bizoba bishimikiye kandi kurabira hamwe ingene bokomeza umutekano ku gihugu ca israel nyuma y'aho ico gihugu cerekanye ko gifise impungenge kuri ya masezerano aheruka gusinywa hagati ya Irani n'amakungu ku bijyanye n'ubumara bwa nikeleyere ayo masezerano israel gushika ubu ntiyashigikiye mu kuvuga yuko umugambi ataco uzomara
urakoze cyane aloise bigirimana uhejeje kudushikiriza amakuru utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusoza ibiganiro byo muri kino gitondo inshuti mwese muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu gihe mu gihugu cy'uburundi habandanya kuvugwa ibibazo by'umutekano muke ahanini bishingiye kuri politike perezida paul kagame w'u rwanda avuga ko abayobozi b'u burundi ari bo nyirabayazana y'ibyo bibazo ibyo yabivugiye mu rubanza rwabaye mu mpera z'iyindwi iheze aho yashimira abantu cumi n'indwi bagize uruhara mu kurokora abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane ubwo yari mu muhango wo gushimira abantu cumi na barindwi bagize uruhare rukomeye mu kurokora abatutsi muri jenoside yo muri mirongo icyenda na kane hari mu mpera z'iki cyumweru kirangiye umukuru w'u rwanda paul kagame yavuze ko ibyabaye mu rwanda ari amahano akabije abanyarwanda bagombye guheraho biga gukora ibyiza aho gusubira mu bibi agira icyo avuga ku bwicanyi bumaze iminsi butwara ubuzima bw'abatari bake mu gihugu cy'u Burundi gituranyi cy'u rwanda perezida kagame yavuze ko ibiri mu burundi bijya gusa n'ibyabaye mu rwanda muri mirongo cyenda na kane ntiyari yiminwa mu kunenga ubutegetsi bwa mugenzi we pierre inkuru nziza ku bibera mu gihugu cye perezida kagame yavuze ko ubutegetsi bwa nkuru nziza ari bwo nyirabayazana w'ibibera mu burundi ntiyumvisha uburyo abantu bahera mu gitondo bakagera ku mugoroba bapfa ubuyobozi bwaberaho kwirirwa bwica abantu mu gitondo bukageza ku mugoroba perezida akifungira nawe aho yifungiranye ntawe uzaho aba ntawe umuvugisha ayobora ataba abantu bagapfa buri munsi bakirirwa bakurura imirambo ku sitiriti ibyo afurika isanzwe ku serumu abantu bashobora no kumva ko nakoze ishyano kuvuga ngo navuze ikindi gihugu kiri aho ngaho iyo nayo ngo ni diporomasi cyangwa ni politiki ntabwo niko bimeze ko bidufite niho n'ingaruka twebwe nk'abanyarwanda ubuyobozi ubuyobozi bukirirwa bwica abantu imirambi itemba mu nzuzi abantu bari ku mihanda abana abato abagore barangiza ukajya kubihindura politiki politiki y'inyabageni mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika mu gisata cy'icyongereza bwana nyamitwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi yavuze ko ari amakosa kugereranya amahano yabaye mu rwanda n'ibibera mu burundi muri iki gihe nyamitwe yavuze ko n'ubwo igihugu cye kimaze iminsi mu bibazo kubigereranya n'ibyabaye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ari ugukabya ku byakunze kuvugwa ko ibibazo by'uburundi haba hari abandi babiri inyuma perezida kagame asanga babaye bahari koko baba baruririye ku butegetsi yita ko ari bubi buri mu burundi butagira icyo bufasha abarundi n'uwaba akwifuriza inabi ahera ku mafuti yawe niyo byaba ari ahandi bituruka byo mu baturanyi hano i burundi n'uwavuga ngo ni u rwanda rubitera u rwanda uwaje kubitera umuntu w'umugome mu rwanda wifurize n'abarundi agomba kuba yarahereye ku bubi bw'abarundi yahereye ku bayobozi babi b'i burundi bakorera nabi abantu babo wenda nawe abijyamo ikibazo ni icy'abantu bwabo umukuru w'u rwanda yongeyeho ko igisa n'igitangaje ari uko ubutegetsi bwa bujumbura bugaragaza ko busenga imana kandi ngo ntaho bibiri ivuga ko hari uwaremewe kwicwa ubu perezida mvuga abayobozi b'i burundi bose bihita ko bemera imana ari abantu b'imana ndetse bamwe ni abapasiteri imana bemera ni iyi ubwo baba bafite bakora ibyo biyita ko ari n'abantu bemera imana bafite za bibiriya birirwa bagendana hari ahantu bibiriya iyo ari yo yose ivuga yabwira abayobozi kwica abantu babo bibaho imibano y'ibihugu by'u rwanda n'uburundi yatangiye gutosekara kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka impunzi zitari nke z'abarundi zihungira mu rwanda uburundi bwashinje u rwanda mu buryo bweruye gucumbikira no gutoza bya gisirikare abashaka guhungabanya umutekano mu burundi mu kiganiro n'itangazamakuru mu kwezi gushize kwa cumi madame ruwize mushiki wabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa leta y'u rwanda yavuze ko igihugu avugira kirinze guterana amagambo n'uburundi minisitiri mushiki wabo yavuze ko u rwanda rwategereje ko uburundi bwafata umurongo uhamye bakabona kujya ku meza y'ibiganiro twebwe rero nk'igihugu nka leta nk'abaturanyi nk'abavandimwe b'i burundi twahisemo kwitonda muri iki kibazo duhitamo ko twareka inzira yo gukemura ikibazo cy'uburundi ikaboneka igihugu kigasubira ku murongo noneho ibibazo twaba dufite byose tukabona kubiganira ubuyobozi buri ku murongo bwamaze gushira impumu ari igihugu mwaganira koko mukarangiza ibibazo naho ushatse kwinjira mu nkuru zivugwa ku burundi buri munsi nta kindi wakora kandi nta n'ubwo byafasha kurangiza ikibazo icyakora ibiganiro umukuru w'u rwanda yagize ku burundi mu mpera z'iki cyumweru mu muhango wo gushimira abarokoye abatutsi bishobora kumvikanisha ko imibano y'ibihugu byombi ishobora kuzazanzamuka mu bihe bitari ibya vuba aha ibi birakomeza kugira ingaruka ku baturage b'ibihugu byombi bakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka na ba rubanda rugufi bakeshaga amaramuko ku mipaka y'ibihugu byombi kuri ubu u rwanda rurabarura ku butaka bwarwo impunzi z'abarundi bagera ku bihumbi mirongo irindwi ariko bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tukivuga kuri iryo jambo ryashyikirijwe na perezida paul kagame w'u rwanda ku bijyanye n'ubwicanyi bugirwa mu burundi ijwi rya amerika ryifuje kumenya icyo umukuru w'igihugu cy'u burundi perezida petero nkurunziza abivuze ko ngiki ikiganiro nagiranye mu kanya n'umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u burundi wiri nyamitwe icya mbere mumenya ni uko ayo majambo twayumvise mukaba muzi neza yuko ari amajambo ateye isoni isoni ashyikirijwe n'umuntu arongoye igihugu mugabo kuri uno mwanya leta y'uburundi ntishimye kugira icyo ishikirije kuki kuko kuba ari gushira isoni nk'uko musanzwe muzi yuko abarundi tubeshejweho gupfasoni n'indero runtu murumva rero yuko tutuja muri ivyo inyishu y'ivyavuzwe yoyo izotangwa biciye mu nzira zemewe n'amategeko kandi zirashe murazi ko atari ubwa mbere habaho amajambo nk'ayo ashyikirijwe n'uwo nyine arongoza iki gihugu n'ubwa mbere yabicisha mu zindi mvugo zifobetse ubuhoho yatomoye ubwabo rero inyishu izashobora kuboneka neza yuko mwo kwihangana nayo ubundi ntitwoshobora gukoresha imvugo itarimwo ubuntu n'indero nk'iyo twumvise wiri nyamitwe perezida kagame w'u rwanda yavuze perezida nkuru nziza kuba yiyugaranye ahantu batamushikira atawuzi aho aba kandi ko atitayeho abanyagihugu muri aka kanya ibyo byoba biva kuki boba bararondeye kuganira cyangwa kugira icyo baterereye ku ruhagarara ruri mu gihugu cy'u Burundi baramubura umukuru w'igihugu barayamaze bati uwugutuka ntagutorera murazi neza yuko mukuru w'igihugu cy'u Burundi mukurikira amakuru musoma ibinyamakuru mukurikira ibica ku rubuga rwa interinete muramubona ariko aragirisha inama abanyagihugu ariko arakora ibikorwa rusange ariko arubaka amashuri bubaka ibibuga by'inkino bubaka basigura amabarabara imiserege n'ibindi ubwo rero umuntu yoza azanye ikinyoma kibishe nk'icyo murumva ko ari kwaguta akaranga twebwe nk'abarundi tudashobora kujamo tudashobora guta akaranga cyangwa dute ubupfasoni cyangwa dute indero runtu twahawe nibaza rero yuko nk'ibyo ari ibintu bitagira ifatiro kandi abateza urubwa kino gihugu nabo bitwaje ibigwanisho batabifitiye uruhusha ntabwo bariko baragerageza gusasika inganda ariko bagerageje mbere no gutembagaza inzego z'itora n'abanyagihugu bagerageje kwica baturiye abantu n'ibindi mukamuzi yuko mu bisanzwe mu ndero runtu ivyo bitabaho ababikora n'ababisha bategerezwa gukurikiranwa bagafatwa nicyo gituma inzego z'umutekano z'uburundi ziriko zirakora uko zishoboye kugira ngo zishobore kugarukana amahoro n'umutekano n'ubwo hariho inkozi z'ikibi ziza zirava muri ico gihugu kibanyi cy'u rwanda ziza zigasasira inganda zikongera zikaza kunyegezayo murazi yuko n'abagerageje gurika ubutegetsi n'abandi bose bagiye kunyegezayo ibyo rero ibyerekeye ubwicanyi cyangwa n'abicanyi iyo bari turahazi ibisigaye reka tugume mu ndero runtu kuko twebwe ntitwoja mu majambo atagira urupfasoni nkayo twumvisaho ego nk'uko mwari mubishikirije ku bijyanye n'uko u rwanda rwoba rufise uruhara mu bwicanyi buri mu burundi cyangwa uruhagarara ruri mu gihugu perezida paul kagame yavuze muri iryo jambo yashikirije ati niba hari abagome b'abanyarwanda bipfuriza nabi uburundi ati bategerezwa kuba babihera ku bubi bw'abarundi na cyane cyane abayobozi babi ibyo byo mubivuga iki twebwe reka tugume mu mvugo y'urupfasoni tugumana ubuntu n'indero hanyuma ibyo binyoma biri ko birashyikirizwa mwumvise yuko byoroshye gutorerwa inyishu ibyo byo kuvuga ngo hariho abagome ba hariya kazima umuntu aba abyemera ati iwacu turafise abagome mugabo igihe ibatera kubikora rero icyo nicyo kiba gisigaye kumenyekana nyuma rero bavuga ati tubikora kubera imvo izi n'izi n'izi igihambaye ni uko umuntu avuga ati iwacu turafise abagome rero haba mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda ubugome ngira ngo muri icyo bivuga yuko ubugome si si urupfasoni si indero ubugome ni ubwicanyi butagira izina ubugome ni ubunyamaswa ubwo rero nimba izo nyamaswa bavuga bati twebwe turazifise ibyo rero birakwiriye nibaza yuko abarundi uko twamye dufatanye mu nda kugira ngo igihugu gishobore kugumana umutekano n'amahoro niko tumeze kandi igihugu Burundi cyamye giterwa kuva kera na rindi muribuka ibyabaye aho twagiye turaca nicyo gituma ku rurimbo rwacu tuvuga tuti warapfumye ntiwapfuye rero abantu bose bifuriza nabi uburundi n'abarundi murazi neza yuko batigera bagira icyo bashitse ko ejo hirya y'ejo buraca tuharabe tuhereke abagabo ego ariko haraye hapfuye abantu cumi muri karitsiye ya kanyosha nk'uko turi ko turabivuga ku bijyanye n'ubwicanyi buri kubaragirwa mu gihugu cy'u Burundi ntacokorwa ku bijyanye no kongereza abajejwe gucungira umutekano cyangwa ikindi hari ikiri ko kirakorwa kugira ngo mu gisagara cya bujumbura abo bagizi ba nabi bateshwe bate abanyagihugu bafise ubwoba baronka akizero y'uko koko umutekano bashobora kuwuronka icya mbere mbanje guhura imiryango yabuze mbere n'imiryango imaze iminsi ibura kuko izo nkozi z'ikibi ziguma zisasika inganda mugabo inzego z'umutekano nazo ntacyo zidakora ubu ku murango no mu ijoro kugira ngo bashobore gufata ababisha babashikirize ubutungane ikindi naco ni uko ibigwanisho biriko birasakwa ibindi bifatwa nibaza yuko rero mu minsi iri imbere ibiriko birashika ababikora bose bazoshobora kubihanirwa mbere tugasubira kuja amahoro ntangere murazi yuko vyigeze kubaho mu mpera z'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi aho abantu bagerageje kwica batongora batema batongora hirya mu za bujumbura twitabira mugabo nyamishobora mukuru w'igihugu yarabihagurukiye kandi byarakunze byaragiye mu biti n'ibiro nta nkeka bizoshobora kuja mu biti wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u burundi urakoze cyane kuduha aka kanya ko kuganira natwe murakoze nawe
ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru ya siporo n'imikino reka tuyahere mu rwanda mugenzi wacu jean claude munyandinda arayadushikiriza mu mukino wo gusiganwa ku magare hasigaye iminsi itanu gusa kugira ngo mu rwanda hatangire isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka turu di rwanda mu mpera z'icyumweru gishize ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi bufatanyije na minisiteri y'imikino bwerekanye ku mugaragaro amagare mashya abakinnyi bazakoresha muri iri rushanwa aya magare yatanzwe n'umukuru w'igihugu paul kagame mu rwego rwo gushimira abasore ba timu rwanda bitwaye neza muri iri siganwa umwaka ushize bakegukana umwanya wa mbere muri uwo muhango kandi hatangajwe amazina y'abakinnyi cumi na batanu bazaseruka mu makipe atatu azabahagarariye u rwanda mu ikipe ya karisimbi abakinnyi bazaseruka ni nsengimana jean bosco wizeyimana bonaventure byukusenge patrick valence ndayisenga watsinze turu du rwanda umwaka ushize na hadi janvier ariwe kapitene w'iyi kipe karisimbi umutoza wayo ni sterling magner ikipe ya kabiri ni akagera izaba igizwe na biziyaremye joseph karegeya jeremy wize jean claude areruya joseph na ruhumuriza aburahamu ari nawe kapitene wayo umutoza wa timu akagera ni sempoma felix ikipe ya gatatu y'u rwanda ariyo muhabura irimo hakuzimana kamera gasore hategeka bintu n'imana emile tuyishimire efuremu na byukusenge natani ari nawe kapitene wayo iyi kipe ya muhabura izatozwa na simon huperetse isiganwa ry'amagare turu ry'u rwanda ry'umwaka rizatangira ku itariki ya cumi na gatanu rirangire ku ya makumyabiri na kabiri muri uku kwezi kwa cumi na kumwe tunyarukiye mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wa cyenda mu makipe asanzwe ari ibihangange apr fc na rayon sport yashoboye kwibonera amanota atatu y'umunsi naho polisi fc mukura victory sport na kiyovu sport zitahana inota rimwe ryonyine kuwa gatanu rayon sport yatsinze sunrise ibitego bibiri ku busa kuri stade y'umuhanga kuwa gatandatu polisi fc yanganyije na kiyovu sport igitego kimwe kuri kimwe kuri stade amahoro i remera mukura victory sport yaguye imiswi na espoir fc banganya ubusa ku busa kuri stade kamarampaka i rusizi ikipe ya APR FC yatsinze AS Muhanga ibitego bitatu kuri kimwe ku kibuga cyo ku Gicukiro umukino wagombaga guhuza ikipe ya Musanze FC na AS Kigali kuri stade Ubworoherane warasubitswe kubera imvura nyinshi kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'umunsi wa cyenda wa shampiyona ikipe iri ku mwanya wa mbere ni AS Kigali ifite amanota 18 Rayon Sport ni iya kabiri nayo ifite amanota 18 ikipe ya APR FC ikaza ku mwanya wa gatatu ikagira nayo amanota 18 ikipe ya kane ni polisi fc ifite amanota cumi n'arindwi iya gatanu ikaba mukura victory sport nayo ikagira amanota cumi n'arindwi ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma kugeza ubu ni ikipe ya as muhanga ifite inota rimwe ryonyine n'umwenda w'ibitego cumi na bitanu tukiri mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu amavubi ifite umukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya libiya mu majonjora yo gushaka itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani uwo mukino uzabera mu mujyi wa sifax muri tunisiya kuri uyu wa gatanu uzaba ari umukino ubanza kuko wo kwishyura uteganyijwe i kigali ku itariki cumi na karindwi muri uku kwezi kwa cumi na kumwe mu bakinnyi makumyabiri na batatu umutoza w'amavubi john mckinstry yahamagaye harimo icyenda bo muri apr fc batatu ba rayon sport na batatu bo mu ikipe ya police fc as kigali mukura na kiyovu sport zifitemo umukinnyi umwe umwe kuri aba hiyongeraho abandi bakinnyi batanu basanzwe bakina hanze y'u rwanda aribo abuba sibomana ukina muri gor mahia yo muri kenya salomon risarike wa central mu bubiligi haruna niyonzima ukinira yanga yo muri tanzania mugiraneza jean batiste wo muri azamu yo muri tanzania na kente rushenguzi minega wo mu ikipe ya rozane siporo yo mu busuwisi yari claude munyandinda i kigali ubu naho reka tubashikirize amakuru ya siporo n'imikino mu burundi tuyashikirizwa na evariste nziko banyanka ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ryarabandanije hagati mu ndwi twarariturangije ku munsi wa kabiri igenekerezo ya gatatu ukwezi kwa cumi na rimwe ku kibuga cyitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore igihe cy'isaha umunani lidia ridike burundi sport for africa watsinze bujumbura city ibitsindo bibiri ku busa igihe cy'isaha icumi naho hatanye mu mitwe imirwi ya vitaro na interstar urukino rurangira ari igitsindo kimwe cya vitaro ku busa bwa interstar Gilbert Kanyankore amenyereza umugu vitaro arashima ingene umurwi amenyereza ubandanya kubyifatamwo kuko uza mu kibanza ca mbere naho urukino vitaro waruheje gukina na Interstar rutari bworoshe ekipe zose turi kumwe muri shampiyona muri champions league ndaziha valeur ko twese turi muri mu shampiyona zose nta nimwe yoroshe izoroshe ziri ahandi rero mbonye amanota atatu ndanezerwa kandi ni normal ko nezerwa kuyakura ku izina interstar ryebye ni akarusho donc ndanezerewe icyatuzanye muri shampiyona ni amanota turayarondera uko bishoboka kose turafite abakinnyi bashoboye kuronka ayo manota akarusho nababwiye kuva mbere nuko turi ekipi iri organize iyo ufite abajeri rero ukagira ekipe iri organize ntacyo kubuza kuronka amanota muri shampiyona iyi ekipe ya interisitari kuva nkiyibona jewe ngira nawe babwiye n'abajournaliste ko ari ekipe y'abajeni irondera gukina kandi byabonetse n'uko badufashe batubuza gukina bashoboye gukina ibyo bashoboye gukina kandi byiza niyo yaba ari iyindi kipe idafite umukenyuro nk'ubu ngira twakuronka n'ibindi bitsinda shampiyona ntabwo irajya mugabo turiko turafata avanse turafite abakinnyi bashoboye kubandanya gutya twese aho dukina ngaha twaje ngaha kurondera igikombe rero yaba ari twebwe yaba ari interisitari yaba ari lidiya lidike zose twese two turabyamira igikombe ubuze bishobora kubyifatamo neza azogitwara mugabo shanse turacyazifite nyinshi rwose tukiri bujumbura legends athletic b'i bujumbura banganije na olympic star y'imuyinga igitsindo kimwe ku kindi urukino rwabereye ku kibuga cy'ikigo cigisha ubuhinga mu mupira w'amaguru kiri muri quartier y'icenda mu ngagara ngozi kuri stade agasaka igihe cy'isaha icenda z'umuhingamo olympique mu remera watsinze egle naho y'imakamba ibitsindo bibiri kuri kimwe mu ruyigi mu rwifambo doreste uri mu ngorane kuva ihiganwa ritangura watsindiwe imuhira na atletico olympique y'ubujumbura igitsindo kimwe ku busa inyanza rake mu ntara y'amakamba igihe cy'isaha icenda nyanza united wanganije n'umurwi wa gisirikare muzinga ubusa ku bundi kuwa gatatu igerekerezo rya kane ukwezi kwa cumi na rimwe ihiganwa ryarabandanije kuri stade rukundi ngozi igihe cy'isaha icyenda mesaje ngozi na mesaje bujumbura nizo zatanye mu mitwe urukino rurangira iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi kuri iyo saha nyine mu rumonge kuri stade byizigiro rikoko wo ngaho nyine mu rumonge wanganije na les elephants w'ibubanza igitsindo kimwe ku kindi ku munsi w'irindwi wiganwa burwi vitaro uri mu kibanza ca mbere n'amanota mirongo ibiri na rimwe nturatsindwa na rimwe canke ngunganye mesaje ngozi ni wa kabiri n'amanota cumi n'ane umugwi wa gatatu ni muzinga ufise cumi n'abiri uwa kane ni interstar n'amanota cumi na rimwe lydia ridic burundi sport for africa uza mu kibanza cya gatanu n'amanota cumi na rimwe mu kibanza cya gatandatu ni olympique mu remera n'amanota cumi na rimwe ubw'indwi ni atletico n'amanota cumi mu kibanza cy'umunani ni bujumbura city n'amanota icyenda mu kibanza cy'icyenda haza aigle noir n'amanota icyenda olympic star uri mu kibanza c'icumi n'amanota icenda ubw'icumi na rimwe haza nyanza united n'amanota indwi mesaje y'ubujumbura iri mu kibanza ca cumi na kabiri ufise amanota atandatu le jeunes atletique uri mu kibanza ca cumi na gatatu n'amanota atanu les elephants ufise amanota atanu uri mu kibanza ca cumi na kane mu kibanza ca cumi na gatanu haza le croco ufise amanota atatu mu kibanza ca cumi na gatandatu ari naco ca nyuma haza flambeau de l'est yo mu ruyigi ufise amanota abiri atarenga ntarenguke kubera imyitego imyiteguro y'umugwi w'inserukiragihugu w'uburundi ntamba mu rugamba uzakirwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku igenekerezo ya cumi na kabiri muri kuno kwezi nyene muri za nkino zo kurondera imigwi izokina inkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe c'isi izobera mu burusiya mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ihiganwa ryaciye rihagarara kuva ku gatatu igenekerezo rya kane mwamenya ko inyuma y'aho umurwi nserukiragihugu w'uburundi intama mu rugamba utsindiye umugwi userukira amazinga ya seychelles urutonde rwa fifa rwasohotse ku igenekerezo rya gatanu ukwezi kw'icumi na rimwe rushira uburundi mu kibanza ca mirongo ine n'icenda ku mugabane wa afurika ku isi naho uburundi buri mu kibanza c'ijana n'indwi mu gihe mu kwezi kw'icenda uburundi bwari mu kibanza c'ijana na cumi na kabiri ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
inshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu aloyizi bigirimana atwibutse inshamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyizi
abanyaburaya bari mu buruhuko mu gisagara ca Sharm el Sheikh muri Misiri baratanguye gukura meza basubira mu bihugu vyabo inyuma yaho ya ndege y'Uburusiya Metrojet A amajana 321 igiri isanganya mu mpera z'ukwezi kw'icumi sekretera jeje ububanyi n'amahanga w'ubwongereza Philip Hammond yamenyesheje kwa Mungu ko kwa mungu haheze ko abanyagihugu b'abongereza bashika ibihumbi bitatu bazoba bamaze kuva ku nkengera z'ikiyaga gitukura igihugu ca Sierra Leone mu mpera z'indwi irangiye cari mu birori vyo kwigina iranduranwa n'imizi y'ikiza c'ingwara ya Ebola muri ico gihugu ivyo birori vyahimbajwe mu gihugu cose mu gihe abarokotse baronse akaryo ko kwibuka abico kiza ca Ebola cahitanye abategetsi ba Israeli bamenyesheje ko ejo kuwa mungu ko umunyepalestina yari atwaye imodoka yayitumbereje mu kagwi k'abanyepolitike yica abantu bashika batatu
bagenzi mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubashikirije muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatuma kalalari masi adufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe na oriyani Tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na aloyizi bigirimana mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika umunsi mwiza imana ibane namwe murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.